iyi mwumva ni ijwi rya amerika Mwiriwe neza nshuti muduteze abiri kuri mikoro muri kumwe na Aloise Bigirimana kaze mu biganiro byacu mu Rwanda twumvikanira kuri FM ijana zine n'ibice bitatu mu Burundi twumvikanira kuri FM mirongo icyenda zine n'ibice icyenda no kuri FM mirongo icyenda zitanu n'ibice bibiri hano dusamiranira ni Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba agahamo ni kanini cyane kuko sinzi uronka ntunga umuryango kuko n'ahandi twazi uraro n'uramukora haraha mu kiyaga uyo nindi ku magenge Frederico umurobyi wo mu Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene avuga ku ngaruka zatumwe n'ubukene bw'ibitoro ku mwuga wabo wo kuroba turababwira kandi n'ingaruka nziza zimaze kugaragara kuva aho leta y'u Burundi ikuriye amakori ku bidandazwa bimwe bimwe Sati ijwi rya Amerika i Washington DC ingingo ya leta y'u Burundi ikura amakori ku biribwa bimwe bimwe yinjira biva muri Tanzania iramaze kugira ingaruka nziza ku bidandazwa bimwe bimwe cyane cyane ifu n'imyumbati mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yaravuganye na bamwe mu banyagihugu b'ingomane muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana batangura bagaragaza ako karusho yaradufashije nyene kuko duca dusuma kuri makeya ntituba tugisumye nka- nk'uko twahora dusuma vyahora biba bizimvye ifu yari imaze gushika ku gihumbi kirenga kubera nabo ubududu babugurisha igihumbi ubu rero ifu ikigugwa neza irageze ku majana icenda aha bibandanije kuza turazi ko biroboneka neza abamwumva n'abakenyezi badandaza ifu y'imyumbati mu ntara ya Rutana aho twabasanze ku isoko ry'ingomane muri komine ya Bukemba intara ya Rutana ni isoko riri ku birometero bitarenga bine uja ku mupaka w'u Burundi na Tanzania bariko bavuga ku ngingo ya leta yo gukura amakori ku bifungurwa bimwe bimwe biva mu gihugu ca Tanzania ibifungurwa birabwa n'iyo ngingo ni imyumbati ifu yayo intete z'ibigori n'ifu yazo umuceri n'ibiharage vyumye iyo ngingo ya leta yasohotse itariki cumi na zibiri ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuva iyo ngingo itanguye kuja mu ngiro ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwaraye guheze abadandaza bakuru b'ibifungurwa muri tanzania bavuga ko habaye akarusho hussein nduwayo ni umudandaza twasanze mu isoko ry'ingomane aje kurangura imyumbati yumye yayaze n'ijwi rya amerika kare wabibonera no ngaha imodoka ishitse bakubaza ngo zana aho warihiye kandi kenshi ndetse n'ivyo si ukuvuga ngo ni ibyaba bivuye tanzania bo gusa barira kubona iki- ikibazo urududu babona yuko kivuye i tanzania muga kubera batanze ico kigongo c'ikivunga c'ayo mezi abiri kugira ngo ibyo kurya bikoroke na twe abadandaza vya- vyaradufashije haheze indwi zibiri bivuzwe kubera vyaciye vyinjira ari vyinshi ata- ata makori y'umurengera agiyeko ubu iyi saha bugeze ku majana umunani ingaruka mbi iguma yagarutse ku munyagihugu muto muto naho nogenda i tanzania nkabugura igihumbi nza ngurisha amahera arenga ko nakuyemwo ikori nakuyemwo na- na- n'aya deparasema nakuyemwo n'inyungu y- n'inyungu y'iwanje sishobora kugurisha mpomba vyose biri hurya aza gusuma aja kurya eka n'abaranguriye imyumbati bayisyesha kugira ngo bashore ifu bavuga ko iyo ngingo yabasahirije na cane cane abadandaza bafise imitahe mito aba ni bamwe mu bakenyezi badandaza ifu mu isoko rikuru ryo mu rutana Eh, yaradufashije abantu twe dufite umutari muto niho turonka nyene dukora mu minsi yaheze byahora bibagora igihe iba yirikorotse ufise agatahe gatoya acarangura mugabo igihe vyari bizinze uwo umutahe mutoya aca yicara ntashobora kuronka ingene abaho kandi yari yaramenyereye kubona yuko aza arahangayika buke buke akaronka ni- n'ingene yoba mugabo dushimira ubu uye kubera vyoba biriko birakoroka kugira tuzoronka ico turya turabe turabe ko twobeshaho n'umuryango wacu n'abadandaza b'abatanzaniya bashorera imyumbati aho mu rutana barafise ico bavuga kuri iyo ngingo ya leta ikura amakori ku bifungurwa bimwe bimwe biva muri tanzaniya moses gakuba ni umutanzaniya yari yashuye imyumbati yumye abandi bita ikambaranga mu isoko ry'ingomane ariko tuba ngaha ku mupaka eh twebwe twarahaboneye akarusho kuko ari ari ugirana imwema aba abino bahanahana ususani nk'imyumbati nk'izo imbaranga uretse ifu y'imyumbati n'ibidudu biboneka ko vyatibutse ibeyi kubera iyo ngingo iza kubikurako amakori ibindi bidandazwa birabwa n'iyo ngingo nta kigaragara cahindutse abadandaza twavuganye bavuga ko bigoye kumenya ingaruka z'iyo ngingo nko ku biharage ibigori n'umuceri kuko iyo ngingo yafashwe byafashwe ariko umwero wabyo bigasobanura ko iva muri Tanzania bitinjira na rya mashiringi yaduze gusumba amarundi ingomane muri komine ya Bukembe intara ya Rutana hagati yashira ubuseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi ry'Amerika arakoze mugenzi wacu Fidel Antoine Sayimana i- mu mu ntara ya Rutana ivyo biri uko mu gihe abarovyi barenga ibice mirongo irindwi kwijana bahagaritse akazi ko kuroba ku kivugo ca Rumonge mu ntara ya Rumonge kubera ubukene bw'igitoro umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi asanzwe akorera ku kivugo ca Rumonge nawe nyene aravyemeza ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Evariste Nziko Banyanka akorera mu Burundi ushitse ku kivuko ca rumonge uca wibwira ko hari bamwe mu bakora umwuga wo kuroba mu kiyaga ca tanganyika bahagaritse akazi aho naho hibonekeza ku bwinshi amato ari ku nkengera z'ikiyaga tanganyika n'abarovyi bicaye babuze ayo bacira n'ayo bamira muri abo ijwi rya amerika ryahasanze umwe mu bategetsi b'urunani rw'abarovyi bo mu burundi we nawe ni mukanyasadi umunyamabanga mukuru w'urwo runani ku rwego rw'igihugu atanga igituma umwuga wo kuroba utari kugenda neza muri kino gihe ego hari ikibazo ngaha mu barovyi eh, c'igitoro nico gituma ubona ubwato bwinshi butinjiye mu mazi igitoro ni intamamyi ngaha mu rwego rw'abarovyi kubera yuko ata gitoro turonka cane kugira ngo dushike aho imboga ziri ni kuvuga yuko twandikiwe iritiro mirongo itatu izo litiro mirongo itatu nazo ntizishobora gushika aho imboga ziri ibivugwa n'uwo mutegetsi wo mu runani rw'abarovyi biremezwa n'abarovyi bo ku mweha wa rumonge bavuga ko igitoro kingana n'ilitiro mirongo itatu baronswa kuri buri gipe iyo bagiye kunywesha ku masitasiyo ataco kibafasha bahisemo guhagarika umwuga ndi ku magenge frederico ni umwe muri abo barovyi bahagaritse akazi ko kuroba haraheze iminsi nivyo kubera ingorane y'igitoro imboga ziva kure niyo ziko ziraboneka ariko kubera ingorane y'igitoro turonka ilitiro mirongo ibiri na zitanu ntidushobora gusikayo n'iyo ngorane dufise muri ino minsi rero akabuga kariyo mu kiyaga Eh, ifi zariyo Eh, umwimbu wariyo mugahabutse igitoro rero ko ari wo mwuga wari usanzwe gukora ubona agahombo kangana gute agahombo ni kanini cyane kuko sinzoronka ntunga umuryango kuko n'ahandi twazika uburaro n'uburamukoro haraha mu kiyaga mu runani rw'abarovyi mu burundi bemeza ko agahombo ari kanini haba ku barovyi no kuri leta umunyamabanga w'urwo runani mu kanyasadi afise icyo asaba ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka igitoro eh, muri ubu rwego rw'abarovyi igitoro ntaco izo za nyanzarake za gatumba aho hose muri iyo myeha yose dufise imyeha cumi n'umunani mu gihugu c'u Burundi aho hose barafise intambamyi y'igitoro ntibaroba kubera ibura ry'igitoro muri rusange mubona abarovyi boronswa ilitiro zingahe iruhande y'izo mirongo itatu ndibaza yuko twebwe turabarovyi kandi amazi yose turayamenyereye ni ukuvuga yuko niburiburi bohabwa iritiro mirongo itandatu kugira bashike aho imboga ziri ko aha mpande y'izo litiro mirongo itatu bahora batanga bokongerezwa izindi mirongo itatu muramatari w'intara ya rumonge arumva igisabo c'abo barovyi ariko asanga bidashoboka juvenali bigirimana asaba abarovyi kuba barikora kuri izo litiro mirongo itatu z'igitoro baronswa mu kurindira ko igitoro gisubira kuboneka ku bwinshi icyo gisabo ndacyumva mugabo nabo nyene eh, uriko urumviriza neza urabona yuko cyoba kirimwo novuga nti nk'ibintu bidatomoye neza kuko igitoro baronse bahawe mu ntara ya rumonge ndavye i- ku mbibe za rumonge turonka iritiro mirongo itatu ku murovyi wese buri munsi buri bwato ico gitoro ntibakoresha ico kuko ku mazi y'uburundi twasanze gishoboka kugira bagisabikanye n'abandi baronke ntibave basanga kuko n'abo barovyi bakava kuroba izo fi bashyize ku musozi bakabura abazibagurira bazitwara i bujumbura ko zitwarwa n'umuduga zizobapfako none imiduga niyo yabura igitwara i bujumbura bazoca bakoresha iki n'abo barovyi bakeneye kwiyunguruza imiryango yabo ikeneye kwiyunguruza imiduga rero irakeneye n'abandi barakeneye kuko hariho dufate abantu benshi bafise amahinguriro ngaha bakora bahingura ibintu nuko rero ubuzima bo- bomenya yuko bwogaburwa bose n'umurovyi ntakeneye zijya fi gusa arakeneye ibindi none akeneye ivyo bindi nabo ntibakore mu ntara ya rumonge haharurwa amatasiyo icenda imwe kuri zitanu ziri mu gisagara ca rumonge niyo yariko itanga ico gitoro kuri uno wa kane ariko gushika igihe c'isaha zitandatu z'umurango kuri uno wa kane nyene cari carangiye mu ntara ya rumonge iri mu bumanuko bw'uburundi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu radiyo ijwi rya amerika umugambwe sahwanya forodebu uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi umenyesha ko demokarasi itarashinga imizi mu burundi n'ubwo abarundi bayifuza ibyo uwo mugambwe wabishikirije kuri uyu wa kane aho waciye utanguza ukwezi wahariye demokarasi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu eroje wirika neza i bujumbura mu burundi igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu niho ndadaye merikiyo yatsinda amatora aserukiye umugambwe sahwanya frodebu ayo matora yariyo ya mbere atunganijwe mu ntwaro rusangi canke demokarasi mu gihugu c'uburundi mu mpera z'uko kwezi nyene uwo mugambwe watahukanye ibice mirongo umunani kw'ijana vy'amatora y'abashingamateka kuva kuri itariki ya mbere rero ku kwezi kwa gatandatu gushikira mirongo ibiri na gatatu ukwezi kw'indwi kubuza umugambwe frodebu watunganije ukwezi witiriye demokarasi pierre claver nahimana umunyamabanga mukuru wa frodebu yabwiye abamenyesha amakuru bimwe mu byatumye icyo kiringo bagiharira kwibuka demokarasi turemeza kandi tutihenda mu mugambi wa forodebu ko abanyagihugu benshi b'abarundi barajwe ishinga no kuba mu gihugu kirangwa n'intwaro ya demokarasi kukaba nkako abarundi ntibarira gusema namba kuko mu gihugu kitagira demokarasi biragora cyane gushika ku iterambere rya bose ndetse mu by'ukuri usanga ridashoboka kuva muri ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icenda na mirongo icenda na gatatu hari amakuba menshi yashikiye igihugu mu bya politiki ariko hariho n'ibice n'ibihe byiza haboneka ibimenyetso by'umwizero muri kino gihugu cacu dukunda cane haba mu bya politiki canke mu by'imibano amakuba twovuga ni nk'amakudeta n'ubwicanyi byagiye biraboneka n'intambara z'ibirwanisho bicira umuriro ubwicanyi n'ibindi harabaye n'ibihe vyiza tubonamwo ibimenyetso by'umwizero nk'amatora nk'amasezerano y'amahoro n'umwumvikano mu Burundi n'imyandagaro umwaka w'ibihumbi na bibiri ufatiye kuri ivyo bihe by'umwizero umugambwe Frode buhamagarira abarundi bose bo mico itandukanye n'ivyiyumviro bitari bimwe kwigisha ineza n'ingaruka nziza ya demokarasi nabajije umunyamabanga mukuru wa Frodebu uko abona intambwe y'intwaro rusangi kuva Melchior Ndadaye ayitangaje haheze imyaka mirongo ibiri n'ine muri kijya gihe umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda cenda na gatatu aho Ndadaye Melchior yahamagarira abarundi bose kwitaba intwaro ya demokarasi warabona yuko abarundi abarundi benshi babihagurukiye kandi babinyotewe mugabo inyigisho ntizari bwatange zihagije mu barundi kugira bategere ico arico demokarasi nkumbure nico gituma mu nyuma haciye haboneka ingorane twagiye turabona mu gihugu n'ubu tukibona muri ajya amatora yo kuri ndadaye tutabonye ariko ubu ingorane turiko turazibona sinovuga rero ngo ibintu nico kimwe oya si cyo kimwe muga demokarasi iracahari kandi abarundi barayishaka kandi baza ko batazoyirekura kugira ntibaciye mu myanya y'intoki naho imana himiriza abarundi kwama baganira ku bibazo byose byadutse aho gukoresha inguvu umugambwe sawanya frodebu turemeza ko mu gihugu hakenewe kuringaniza ibiganiro byo guharanira ibyumviro ndetse no guhanurana mu barundi hagatunganywa mbere ibikorwa bitandukanye biza bisubiza agateka demokarasi y'ukuri mu burundi urabye ingene abanyagihugu benshi bitanze gushika n'aho abatari bake bemera bakitanga bagasesa amaraso yabo ibyo byokorwa mu ntumbero yo kunonosora no gushikana neza ibiganiro byarusha bikorwa n'umuhuza mukapa ibiganiro bitunganywa na wa murwi wo mu gihugu sendei hamwe n'ibiganiro bya wa murwi gutohoza ukuri no kurekururanira umugambwe frodebu banerekanye aho uhagaze ku kiringo umuhuza mukapa yari yihaye kuba yarangije ibiganiro bihuza abarundi usomye muri iyo raporo abona yuko hariho amakenga yuko nkumbure ibyo yavuze tazoba arabishikako twebwe uko tubibona n'umuhuza afise amakenga we nyene yaravyiyandikiye muri raporo yashikirije abakuru b'ibihugu twoja nga umugambwe sanya frode tuvuge ngo ivyo yavuze azoba yamaze kubishikako turabona yuko bizogora kuko biravye mu vy'ukuri nk'ibibazo nyamukuru yari yavuze mu minsi heza yuko abarundi bazoganira ntibarabiganira nta mwanya bararonka kugira ngo babiganire bose bari kumwe kuko amasezerano ni hagati y'abantu babiri iyo bataricara ngo babiganire shire ku mukono ku byo bumvikanye ntitwovuga muri uku kwezi kwahariwe demokarasi umugambwe ferode butegekanya gutegura ibikorwa bitari bike harimo gutunganya amakoraniro n'ibiganiro byugururiwe bose bizoremeshwa n'abahinga muri za kaminuza ku bijyanye no gutsimbataza demokarasi turetse ko uku kwezi guhuriranye n'imyaka mirongo ibiri n'ine iheze utsinze amatora umukandida wawo ndadaye akicwa inyuma y'amezi atatu n'iminsi cumi n'umwe gusa ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu umugambwe ferode wibuka kandi imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze wemerewe gukora ku mugaragaro eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu eloge mu rwanda komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura amatora yatangaje ko izosubiramwo amabwirizwa agenga amatora hashingiwe ku byo abanyarwanda bifuza ku bijyanye no gukoresha imbuga imbuga ngurukanabumenyi arizo social media mu cyongereza ku bakandida bazokwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda kuri wa kabiri barashikirije amakenga ku mategeko n'amabwirizwa bya komisiyo y'amatora avuga ko mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu izogenzurira hafi imbuga ngurukanabumenyi bibaye ngombwa zikanafungwa mu mugambi wo kugira imigenderanire kugira imigendekere myiza y'amatora frank habineza umukuru w'umugambi uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda yashimye yashimye iyo ngingo ya komisiyo asaba ko bikurwa no mu mategeko ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu w'ijwi rya amerika hano i washington edi rwema
icyo cyemezo twebwe twakibonye mbere kuko iryo tegeko draft yaryo yaje muri forumu y'amashyaka yemewe mu rwanda twabiganiyeho n'andi mashyaka ariko twagaragaje impungenge zacu tubonyemo iyo atikire tugaragaza yuko ako kantu gashobora kutangamira uburenganzira bwa muntu cyane cyane uburenganzira bwo kwisanzura ariko andi mashyaka ntabwo ariko yabibonye ndumva ubu hari haciyeho nk'amezi nk'abiri igihe twabibonaga ubwo tugiye gusohoka ejo bundi mu gazeti ya leta byongera abantu bose barabibona twaje natwe kubona ko abandi bantu babibonye bose nabo bagize indi twagize ni ukuvuga ngo impungenge zirahari impungenge cyane ihari ni uko itegeko riteganya yuko ubutumwa bwose buzaca ku mbuga nkoranyambaga arizo social media bugomba kuzajya bumenyesha komisiyo y'amatora amasaha makumyabiri n'ane mbere ndetse nayo igafata andi makumyabiri n'ane kugira ngo ibyemeze ni ukuvuga ngo ibyo kuri facebook twitter n'ahandi hose ari amafoto ari iki icyo kintu urumva ko twasanze kibangamiye kubera ko ubundi social media yagoye kuba ari uburyo umuntu ari ifoto ubonye tuvugira igakenya ugahita ubigaragaza vuba cyangwa ari ubutumwa ushaka kubutangaza ugahita ubutangaza vuba ari kuri twitter nibwo biryoha ariko niba bigomba kubanza kwemezwa ni ukuvuga ngo igihe impungenge tuba dufite ni uko hari igihe tuba kuba dukoze akantu kanenga ishyaka riri ku butegetsi ugasanga abantu bamwe na babo bakakiriye neza cyangwa se bakavuga ati kubera impamvu z'umutekano ubu butumwa turabwanze ku buryo dusaba komisiyo y'amatora cyane cyane nk'uko tumvise bwana share munyaneza avuga ko babisubiramo byose babisubiremo izo ngingo babe bazikuramo twese tugire ubwisanzure buhagije ndetse iyo abanyarwanda batabivuga hari cyari guhinduka nyine urumva ko twebwe impungenge zacu twazigaragaje mbere mbere y'uko abanyarwanda bose babimenya twarazigaragaje ariko nta kintu cyari cyarahindutse ubwo byadushimishije ko n'abandi babibonye bakabonamo impungenge areba minisitiri mushishi wabo bose babonamo impungenge ndetse na rura byadushimishije cyane ko impungenge twabonye abantu bose bazibonye ntamwe abakandida mwifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ni gute byari kubabangamiye nk'uko navuze ni ukuvuga ngo twebwe turi ishyaka ritavuga bumwe n'ishyaka riri ku butegetsi ni ukuvuga ngo akenshi tuzakora kampani cyangwa tuvuga ibintu biba bivuguruza ibiri bishaka ku butegetsi cyangwa tugaragaza ibitagenda neza bigomba gukosorwa ni ukuvuga ngo turamutse turi butangaza ubutumwa bugaragaza yuko hari bitagenda neza hari igihe abantu bashobora kutaba babyumva neza bakabiboroka icyo gihe bumva ko twaba turimo guhomba ariko ni itegeko ryari kuba rinareba n'iryo shyaka riri ku butegetsi ishyaka riri ku butegetsi ariko ryo riba rifite imbaraga mu bijyanye no gutegura amatora n'uburyo bujyanye no kwiyamamaza mubona gukoresha imbuga nkoranyambaga bizafata uwuhe mwanya okay ntabwo navuga ngo ni umwanya mutoya cyangwa se munini cyane ariko tuzabukoresha kuko ni ukuvuga ngo tuzakoresha n'amaradiyo asanzwe ndetse n'ibinyamakuru bisanzwe cyangwa se n'ibinyamakuru yo kuri interineti ndetse tuzajya no kwiyamamaza mu baturage nubwo na n'izo nkoranyambaga nazo tuza- izo mbuga nkoranyambaga nazo tuzazikoresha ari facebook ari twitter tuzabikoresha ntabwo navuga ngo ni porosantaje makumyabiri ku ijana cyangwa se mirongo itatu ku ijana ariko ni kenshi tuzabikoresha kenshi cyane ubwo ariko hari- hari iyo kontorori ivuyeho ah, iri mu itegeko byaba ari byiza kurushaho kuko twaba dufite uburenganzira busesuye kuko icyadutangaje ni uko kuri radiyo na no ku bindi binyamakuru nta kontorore irimo twibaje impamvu ari kuri za facebook na twitter zaba kontorore kandi ahandi ho nta kontorore izaba ihari hanyuma se igihe mwaganiraga kuri iryo tegeko wavuze ko uri mu bantu ah, bagaragaje ubwa mbere ko mutarishyigikiye ah, ah, uri muri forumu y'amashyaka ah, i- icyo gihe mubiganira muri forumu y'amashyaka andi mashyaka yo yabivugaga hiki
andi mashyaka ntabwo yabyumvise kimwe natwe twabigaragaje ah, muri forumu ariko amashyaka yandi rwose ntabwo bo bumvise ko nta kibazo gihari Eh, ariko ubu ngira ngo nabo babibonye ko ikibazo bakibonye ko isi yose yabonye ko ikibazo gihari ariko uzi ko nanone mu matora amaze iminsi aba mu bihugu biteye imbere hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu cy'ubufaransa ndetse n'ahandi hari uburyo bwo gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ahanini abantu bakwirakwiza amakuru y'ibinyoma bakunze kwita fake news ese byaba bitari muri uwo murongo komisiyo yafashe icyo cyemezo cyo kuvuga ngo ijye igenzura amakuru aboneka ku mbuga nkoranyambaga ndumva hari inzego zibishinzwe nka rura bashinzwe kugenzura bene ibyo ndumva bo bakunda bakora akazi kabo bakazajya bagenzura niba hari ikibazo gihari eh, ibyo bira- ni ibisanzwe n'ubundi barabigenzura ndumva ba- n'ubundi ba- bagomba kurinda umutekano eh, bazabikore ariko komisiyo y'amatora ni komisiyo twizeye twese twisangamo ntabwo yagombye kwivanga muri ibyo bintu uri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite victor wiriwe neza mwiriwe neza rero uri hehe i kigali ikibazo cyawe ikibazo nashaka kubaza umuyobozi wa green party eh, yaravuze ati arumva eh, komisiyo y'amatora idakwiye gukontorora eh, amarezo sosiyali wenda rura akaba ariyo ibikontorora twe turibaza duti ko n'ubundi rura isanzwe ibikontorora ariko bitabuza ko abasebanya basebanya aba- nk'urugero uriya mudamu rwigara abonye amafoto yasohotse bamwambitse ubusa ibihuha ibiki kuki batumva ko byibuze icyo gihe cy'amatora babikontorora byarangira abagabo basubiza ubwigenge bwabo afite impungenge nimba bumva ko nta kibazo kindi kizihishe inyuma ye, muri ayo marezo sosiyali bazakoresha mu gihe cy'amatora nimba nta nta bwiru burimo babiretse komisiyo y'amatora igakontorora jisiti ibijyanye n'amatora ibijyanye n'amatora bakareka barumva bibabangamiye mu gihe bumva ko nta kindi kintu kizaba kirimo nabo ubwabo bazakoresha kwiyamamaza bisanzwe gusa hatarimo gusebanya hatari guhimba ibihuha kuko rura isanzwe ibikontorora ariko ntibibuza ko abantu basebanya ntibibuza ko ibihuha biba ariko igihe cy'amatora ni igihe kiba kiri sipesiyali ku buryo bishobora kuzamura umwuka mubi njye numva ko komisiyo y'amatora mu- yo izaba ibikora nk'ishaka gukontorora gusa ibijya- ibijyanye n'amatora Ah, Vi- Vi- Victor, Victor, Victor, Victor. Mu gi- mu gihe mu gihe se komisiyo mu- mu gihe se komisiyo nayo ubwayo yitangarije ko izavugurura amabwiriza agenga amatora hashingiwe ku byo abanyarwanda bifuza
ya kuko urebye ubu aho ikoranabuhanga rigeze bish- eh, ikoranabuhanga rishobora guhindura ibintu, kuyobya uburari gu- guteza umwuka muke ibihuha bit- bitewe n'izo rezo sosiyale turabona egisperiyanse hanze tukumva hari n'abahakinga abizi mwebwe aho ngaho mu bihugu byateye imbere kuki batakwemera icyo gihe cy'amatora cyonyine bakabikontorora bitewe eh, n'umutekano w'abanyarwanda dukeneye nyuma yo gukora bakagabana uburenganzira bwabo kuko rura isanzwe ibikontorora ariko ntibibuza ko abantu bateranye rufite n'icyo ngicyo nashaka kumubaza nimba bazi ko nta kindi kintu bagamije barangira iki ko bazakontorora ibijyanye n'amatora gusa Ah, reka bwana habineza agusubize guma kuri telefone
Eh, icyo namusubiza ni uko twabigaragaza yuko impungenge zihari ni ukuvuga ngo turagaragaza yuko mu gihe dushobora kuba dufite ikigo tubishaka leta ubumwe n'ubutegetsi dushobora kuba dufite mesaje zinenga ubutegetsi buriho ni ukuvuga ngo kandi bavuze yuko hazaba hari komisiyo cyangwa se abantu sipesiyale gurupe izaba ikontorora ibyo bintu muri komisiyo y'amatora ni ukuvuga ngo abo bantu babonye ibintu tunenga ubutegetsi hari igihe bashobora kubiburoka nizo mpungenge zifite ni ukuvuga ngo uburenganzira bwacu kandi ikindi baravuga amasaha makumyabiri na hafi mirongo ine n'umunani ni menshi cyane amasaha mirongo ine n'umunani ni ukuvuga ngo ikintu wagombye gushyira kuri facebook uyu munsi niba uyu munsi ndi kayonza nkabitanga amafoto yanjye bakazayemeza n'abavuye cyangwa ngeze i kigali urumva ryaba rikimaze iki ntayo kiba rikimaze ni ukuvuga ngo niba uri kayonza ifoto yawe ukagaragaza ko uri kayonza niba uri rwamagana ukayigaragaza ariko kubigaragaza zandicatureri cyangwa se mirongo icyenda mirongo ine n'umunani ntacyo biba bikimaze ariko ikindi twavuze ni uko na komisiyo y'amatora nayo yemeye ko ah, itegeko ribuvugurure n'ubu icyo kitagomba kuba ikibazo kuri uwo mugabo ah, victor nori victor impungenge ze ndumva zidafite ishingiro mu gihe bida- bidasebanya mu gihe ntacyo bibangamiye yabyohereza nk'ibisanzwe nk'uko bisanzwe asanzwe asharinga n'abandi mu bo muri pasipori ariko mu gihe yumva ko nawe hari ubwiru burimo agomba kugira izo mpungenge ariko mu gihe nta bwiru burimo nta kibazo njye numva biteye ku- kuvuga kibohereje ifoto ya pasi yagiye ndumva nta kibazo kirimo gusheyaringa twese mwatoye gute aho ngaho kayonza ngo tivi bimeze gutya na gutya njye ndumva nta kibazo kirimo nubwo abantu babibona kuko n'ubundi ntibizajya hanze apeto ariko avuga ko ah, uko gusharinga bizafata nibura amasaha mirongo ine n'umunani nk'uko we abyivugira aho icyo cyaba ari ikibazo nanone ariko bitabujije ku kuvuga we ahantu ntemeranya nawe ni ukuvuga ngo babirekere rura bari bikontorora rura n'ubundi isanzwe ibikontorora ariko icyo gihe cyo nawe yaba yivanze ibyo bizaba bireba sosiyale ni ni kuri kuri komisiyo y'amatora gusa nayo ireba iby'amatora kuko rura isanzwe ibikontorora no mu buzima busanzwe buri munsi icyo gihe rura nawe yaba yivanze mu byerekeye n'amatora ibyo niho numva hari ikibazo bwana habineza ah, gerageza unsobanurire neza ese ni ubutumwa ubwo ari bwo bwose muzaba musabwa amasaha mirongo ine n'umunani kugira ngo ah, mubushyire ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ni ibijyanye ah, no kwiyamamaza byonyine
ni ukuvuga ngo itegeko ni ukuvuga ngo itegeko ry'amatora ry- ryise amabwiriza y'amatora yasohotse mu gazeti ya leta ingingo yayo ya mirongo itatu n'icyenda irasobanura yuko ikintu icyo ari cyo cyose cy'abakandida bashaka gucisha kuri mbuga nkoranyambaga kuri facebook twitter youtube instagram na- n'izindi zose nkoranyambaga cyose kijyanye n'izo gahunda zose zo kwiyamamaza kigomba kubanza gutangwa muri iyo komisiyo amasaha makumyabiri n'ane mbere ndetse nabo bakaba bafite uburenganzira bwo gusubiza mu masaha andi makumyabiri n'ane ni ukuvuga ngo barafata amasaha mirongo ine n'umunani ni iminsi ibiri ibyo tuvuga uti bwaba ari ubutumwa yaba ari ifoto n'ibintu byose bijyanye n'amatora ubutumwa bwose watanga ni ukuvuga ngo iminsi ibiri nibwo uba ugomba kuba ikintu cyawe watanze uyu munsi uzashobora kucyemererwa nyuma y'iminsi ibiri kugira ngo gitambuke turavuga ati hari ubutumwa bumwe bwaba bubaye ntitagize niba uri ahantu kuri tere ugomba kugaragaza niba ari ikibazo cyabaye ukazabigaragaza bikazajya kumenyekana wavuye ntacyo yaba bikimaze ni ukuvuga ngo n'ahandi ugiye kugeraho ukasanga ibibazo ni ukuvuga ngo icyo gihe ubutumwa bwawe buba butakiri butakifite icyo bumaze ikindi twavuze ni uko hari n'igihe ushobora kuba ari ubutumwa bunenga bukaba bwababoroke nabyo birashoboka nkubaze ikibazo kijyanye n'amakuru arimo kuvugwa cyane ku isi ah, ajyanye n'ibidukikije ni amakuru y'uko umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika donald trump uyu munsi ashobora gukura leta zunze ubumwe za amerika ah, muri ya masezerano y'i Paris ajyanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe amerika iramutse ivuye muri ayo masezerano bizaba bivuze iki ah, ku ejo hazaza h'ayo masezerano ndetse n'ikirere muri rusange ni ibintu byaba bibabaje cyane kuko amerika ni igihugu ah, cya kabiri ku isi gisohora imyuka myinshi mu kirere ni ukuvuga ngo ah, baramutse bavuye muri ayo masezerano bakagukora ibyo bishakiye bizabangamira isi yose kuko hari aba- kabiri ku isi nyuma y'ubushinwa ni ukuvuga ngo icyo twasaba ni uko mbere y'uko bafata uwo mwanzuro bakwisubiraho hakiri kare kuko ibyo babangamira nibatekereza ko bangamiye abandi nabo bazaba bibangamiye kuko nabo bizabagiraho ingaruka ndetse n'abana babo n'abuzukuru babo ni ukuvuga ngo nabo bazaba bihemukiye ntabwo ari twe bazaba bahemukiye gusa ni ukuvuga ngo icyo gihe icyemezo kibi kigahise kandi turasaba yuko bishobotse bakireka ahubwo baka- nabo baka- bagakomeza kuri aya masezerano ah, perezida obama yari yasinye bagenzi mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri uyu mwanya n'aha bigarukiye ariko ibindi biganiro bica ku ijwi ry'amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu mwari kumwe na aloyizi bigira imana kuri mikoro ino saa kimenye niwe yadufashije gutunganya ibi biganiro